Hello guys, it's your girl. Please subscribe to Afrobeat TV. Don't forget to like, comment. Please really need that. Then don't forget to share and also download. Then please also turn on the notification bell so you get to receive notification whenever we upload our movies. Thank you. na me dey follow talk no no no na your ghost i dey follow talk no be you dey here i no understand now i no understand wetin happen hmm. you know wetin i know say you no like me me sef i no even like you hmm? na money i find come here no be friend o oh. but wetin i wan tell you be say make you just leave my man alone leave chance for me na so na because of chance na make you dey rant here say make i leave chance for your house you no know say na married man Why you dey date i no know say na married man. You don't collect your own share. Now make I collect my own share now. So what's gonna your problem inside? Hey. Sure you know say I know Charles before you. I don't meet Charles before you. I don't even know where he from No, I'm. I I know I know Sabi, but the only thing what I want to be say make you just leave my man. Leave Charles for me. He know Charles before me. And I took on the day before me. I ain't now, now, now the same thing we dey talk. I You don't collect your own share. I love you to collect my own share now. Now married man, see this one oh. did they call you? Goat. I've been awaiting. The very next time wey I go see you with child, you know go like my action. I go give you wetin you expect for this life. Stay away from Charles. Leave my man for me. Leave Charles alone. If not, I go deal with you. Hey, see this one oh. See, see, see. thank your God say I dey in a good mood. If I for I for pity see this hot afternoon, you go know say. see, see oh, calm down. You can see she's high. So because of married man, like this one waka here come they talk trash. Married man oh, we don't mad get children for house oh. Na this one they claim say na a man. Wey all of us they collect our own share. Shop by shop. Shop by shop Now, now give and take all of us they do here oh. See oh. Just imagine oh. Hey. If she do all this one now, if Okay, what do you expect the wife to come do? Ataya o. No be say na him say the uh, the man marry o. Wetin dey wan call this? Wahala no too much like this. This don lose. You guys eh? Nurse don comot for her head. Baby, I'm sorry if there's anything wrong I've done to you. You have not done anything wrong to me. The truth is that I'm in love with your friend and I can't leave her. What has she done to you? You've changed. What's going on? See, see, please. You just have to stop coming here. Okay? I don't want your friend to know you visited. You get that? So I should leave your place? Of course. Charles, please do. Uh -huh. I uh-huh. should leave your place. Please, come and start going. Wait, like, babe, I should leave your place. Come and start going, please. I don't have time. Babe! Please, Start going, start going. Don't come here again. Ah, what is all this. Is it by force? Is it by his love by force? Don't come here again. Oh. Are you sure these things will work? It will work wella. This one has spiritual waist bead. If you wear am pass man, he must look back. And if you take a knack ah, no fit leave you now wetin you tell am na im go dey do. you sha sure say dis thing go work because if e no work we no go buy plenty o. Oh. e dey work wella you no trust me again na me be mama koko i no dey too plenty people dey always buy am for my hand even all dis senator wife na wetin dem dey use even your colleague gold and oma na wetin dem dey use. which gold. your gold na i even hear say gold use am hold one guy wey come from yankee especially this one this one a magnet dey magnet good thing any better man pass you go magnet am and if you are am knack am hold on be that na anything you tell her I him go do. what do you think. Eh, let's just buy it. Let's do transfer. Let me transfer the money. I'm um, sorry, last price, please. This one na 10k, but I think give you last 8,000. This one na 15. Now na 145 i fit give you last one i no fit remove too much money for this one na wow uh, okay no problem give me this one this no problem yeah, i'll, I'll give this one. one so you transfer everything at once no, no problem Girls, are you sure this will work? We just need to try. Besides, Coco is not a new person to us. Let's give it a try. May I pray this works, so? Oh. Hey. Hey. <coughs> You don't know much about it. Ah! Besides, it's beautiful. I need to get one for myself. Because ah, I want to make a lot of money. but if this thing work like if this bid work you see that girl with dey call gold i go show that girl pepper for this compound i go show am pepper oh god babe calm down babe calm down you just need to get your man first then you do what you strike but for now just leave him first no go confront her just leave him. I get why they talk so. No problem now. I no go anything for now. No wahala. But get wetin I dey think oo. think be that again? But wait, again it's anything wey you need dey think. Hmm. That girl, I just don't know. All of them, in fact, not be all of them. They just dey collect our customer one by one. Wait Wetin dey happen? How they take dey do am? You know nothing na this waist bead na dey e dey work for dem na im e dey dey use you no dey see say our customer dey follow dem like ant wey dey rush on you no dey see you no dey see am na dis thing na im e dey dey use dis thing you know where i go where i take go find out. me i'm not sure if this way is being I think somebody is feeding them with our format. Like somebody is feeding them with our update. Wait. Who be that person? The person dey craze. The person wan die in fact the the the the, the person dey meant i no think say na person if not if i start <laughs> ma just leave am for here first. Hmm. my own be say if you work you see that very come good shey na this na the same compound we dey this asawo house she go hear am from hand abeg ma tell this babe calm down You see that gold? She go collect for my hand. I don't think you see. Uh-uh. See, it's fine. fine. See ya. Magnet. Uh-uh. Who did check, check out? Check out. Turn, turn, turn, turn, Uh-uh. Ah, Who did check out? You see, all the men, they go collect. They, go really collect, You see gold? I go finish that day for this house. for dis shower house she go collect for my hand Not be me Now me now you no trust me uh -huh. she go collect her abeg. Uh -uh all the way ah they go hear am. ẹ ò sì sí tọ́nà tọ́nà tọ́nà tọ́nà ṣé kà ṣé àná ṣé àná ṣé àná. How could she lay a hand on you? Is she mad or what? Eh? Sorry, eh? You have to beat her, mm. shout at her, warn her, tell her to come and apologize to me because what she did was very very wrong i can't take this one. don't worry i will handle this in my own way eh? i promise i will. yeah you better do. come on let's go inside come on now. why you have not been taking my calls, Charles. Good, calm down. Go, I will call you back later. Eh? eh? Call who back? You're not going to call her. Tell her to leave. Please leave. Excuse me, Charles. So this is what you have to say after everything. You heard him. Leave. Boyfriend snatcher. Yeah. Just came and tell someone. Don't mind her, Jare. Let's go back to our position. Let's go inside, baby. Come on. Leave my man alone. Oh. I dey talk now. Leave my man alone. Oh. And who is your man? The one you stole from me or what? shame of yourself you know the shame you collect my man now my man come back because go dey make noise with your man you no charge from anywhere it's yours come on speech just get out And the thing, am for the last time leave my man alone Ch leave charles alone because charles na my man Let nobody come put sand inside my garden. Oh, i don't talk am o. Oh. come girl wetin dey worry you in fact wetin be your home? since when charles become yours you dey okay so wetin be your problem tell me wetin be which color? wait which color be your problem tell me mo know the color, so i go now i go take solve am. be this one oh? o who put your mouth inside this? uh, inside this talk now blessed dey mess be wan collect pray one make i give am to for you this out that school woto woto abi you wan collect woto woto. in fact i don't know what what is your problem. madam no do go there something dey What is all this now? Why you guys shouting because of a married man, eh? Because of a married man! You are shouting like this, haba! Eh? Don't be waiting everybody, you chop, you chop. This is not waiting supposed to fight. Eh? Wetin the world, you? say. I bet shift. I bet. Eh, eh. You say you want, you want beat me, What Wetin you go do? Fight me. You can do nothing. Na me you say you won't. You no say you anything. Na me you wan fight. You no be